iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu ndabaramukije inshuti banywanyi ba radiyo ijwi rya amerika aho muri hose muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusa basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba amakuru dutegura tukanayabagezaho tuherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona ni icyorezo kirimo kugira ingaruka nyinshi mu buryo butandukanye akarere ka gasabo mu mujyi wa kigali kazindutse kajyana abaturage bahagarariye abandi bagomba kwimurwa i nyarutarama gusura inzu bazimukiramo ni igikorwa cyagaragayemo ubushyamirane kubera kutumvikana ku mazu barimo kubakirwa bakaba basaba kwimurwa biciye mu mucyo ibyo duhuye nabyo ni agahomamunwa baduhamagaye ngo ntituze batwereke ngo aho inzu zigeze ari inzu dusanze uko twahereye kera tuzanga niko zikiri nta cyahindutse bafashe mugenzi wacu bamumenera telefone bari bagiye no kumukubita urabona ibi ni ibishimangira igitugu turi gushyirwaho izi nzu twarazanze ese baragira ngo tuzakore iki abo ni bamwe mu baturage b'inyarutarama bagomba kwimurwa leta y'u Burundi iramagana yivuye inyuma raporo y'impuguke za onu y'ukuntu uburenganzira bwa muntu bwifashe mu gihugu mu burundi kandi ishyirahamwe atrabu rihuriyemo abatwara abantu mu mujyi wa bujumbura riremeza ko urwego rwo gutwara abantu rwugarijwe n'ibibazo byinshi muri belorusiya perezida alexander lukashenko yarahiriye ubuyobozi hutihuti abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahamagarira indi myigaragambyo izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya ntimujye kure perezida alexander lukashenko wa bielorusiya yarahiriye indi manda uyu munsi kuwa gatatu mu iyimikwa ryamaganywe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'iridakurikije amategeko aho bahamagariye indi myigaragambyo yo kwamagana ubuyobozi bwe bw'imyaka makumyabiri n'itandatu alexander lukashenko yarahiriye imirimo nka perezida wa bielorusiya mu muhango wabereye i minsk uyu munsi kuwa gatatu ni umuhango wabaye utunguranye ubusanzwe bagomba kuba haramamajwe nk'igikorwa gikomeye cya leta nyamara ahubwo habaye nta kintu kibanje kubigaragaza nyuma y'itora ryakuruye impaka ryabaye ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa munani aho rukashenko yigambye intsinzi ikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamushinje kumama amajwi ku buryo busesuye kandi bakoresheje imyigaragambyo y'ibyumweru birenga bitandatu yahuje imbaga y'abantu bamusaba kwegura amerika n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi birimo gutegura ibihano ku bayobozi bakuru bagize uruhare muri iryo tora bigakubitiraho no guhiga abantu byakozwe n'abashinzwe umutekano uwo mugabo w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko uri ku butegetsi kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yavuze ko igihugu gikeneye umutekano n'ubwumvikane ku cyorezo cyugarije isi yumvikanisha covid cumi n'icyenda lukashenko arahiriye indi manda y'imyaka itanu yijeje kuzakorera abaturage ba repubulika ya bielorusiya abikuye ku mutima kubungabunga uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu n'umwenegihugu no kurengera itegeko nshinga turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umuryango w'ibihugu byiyemeje kurwanyiriza hamwe umwanzi bikora ku nyanja ya atlantika otan urashima intambwe zimaze guterwa mu biganiro hagati y'ubugereki na turukiya fide niyo ngabo abaha inkuru irambuye ishyirahamwe otan ryamenyesheje uno munsi wa gatatu ko intambwe ziboneka zashyizweko hagati y'ivyo bihugu bibiri ivyo biganiro bigenewe gutuma hataba ugutana mu mitwe hagati yavyo bifitaniye amatati yerekeye amasoko ntanganguvu mu karere ko mu buseruko bw'ibahari mediterane umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe otan jan stoltenberg avuga ko abategetsi b'igisirikare b'ivyo bihugu vyompi bagiriyenye ibiganiro ku cicaro ca otan mu ntumbero kugerageza kumvikana ku buryo bwo gutuma atagutana mu mitwe kuhaba hagati yavyo haba mu kirere canke mu mazi uyo muyobozi stoltenberg avuga ko inama zibandanya hagati y'izo mpande zibiri kandi ko intambwe zimaze gushikwako ivyo yabitangaje inyuma y'uko abonanye i bruxelles n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca espagne pedro sanchez twigoro tugutorera inyishu ibibazo biri hagati y'izo mpande zombi duhagarikiwe n'igihugu c'ubudagi imishamirano hagati y'ubugiriki na turikiya yari yiyongeye mu mezi ya vuba yaragabanutse muri iyi minsi ivyo bihugu vyarumvikanye ku munsi wa kabiri ku vyerekeye gutangura ibiganiro bigenewe gutorera inyishu amatati bifitaniye alexei navalny umwe mu banenga bikomeye perezida w'uburusiya vladimir putin yagiye ahagaragara nyuma yo kuva mu bitaro aho yavurirwaga mu mujyi wa berlin mu budage fidel niyongabo abafitiye inkuru navani yari yambaye bisanzwe asa n'umuntu arushe yashize isanamu yiwe yicaye muri parike ku rubuga instagram uno munsi ku wa gatatu yashimiye abaganga bamwitayeho iminsi mirongo itatu n'ibiri yariko avurirwa mu bitaro abamushigikiye bamenyesha ko afise imigambi yo kugaruka mu burusiya umunsi uri izina yamara we ntaco yavuze ku vyerekeye imigambi nk'iyo uno munsi ku wa gatatu navani yajanywe mu gisagara ca berlin avanywe mu burusiya mu kwezi guheze inyuma y'uko akitswe n'amagara mu ndege yarimwo mu ntara ya siberiya yari imujanye ku mugwa mukuru moscou ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyasavye abategetsi b'uburusiya gutanga insiguro ku isumu navani yahawe yamara bavuze ko ataruhara na rumwe babigizemwo ahubwo batangaza ko atavyemezo barabona vyerekana ko hari icaha cakozwe urakoze fide niyo ngabo kuri aya makuru nshuti turi kumwe mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika leta y'u burundi iramagana yivuye inyuma raporo ku kuntu uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu yashyikirijwe n'impuguke eshatu za onu mu nama yabereye i geneve mu busuwisi kuri uyu wa gatatu ambasaderi w'uburundi mu biro bya onu i geneve yavuze ko iyo komisiyo ya onu ikora amaperereza ibogamye kandi ko ifite gahunda yo guhirika ubutegetsi mugenzi wacu pierre caraver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda aduha inkuru irambuye umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu oni ukora amatohoza ku burundi washikirije raporo yawo imbere y'abagize akanama kubahiriza agateka kazina muntu i geneve mu busuwise dudu dien akomoka mu gihugu ca senegal atwara uwo mugwi yemeje ko wari witeze ko ibintu bihinduka ku butegetsi bushasha ariko ko atacigeze gihinduka mu vyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke abarundi ubwabo ikibazo nyamukuru no kumenya nimba ihonyangwa ry'agateka kazina muntu twavuze akatari gake ko rizobandanya rizokongerekana bikabije canke ko rizohagarara hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kuba ciza ukutihanganiranira mu vya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona ubico twabonye muri iyi raporo ni uko ata kintu na kimwe cigeze gihinduka abaharanira uburenganzira bwa muntu abamenyesha amakuru abakorera amashami yigenga abakekwa ko batavuga rumwe na leta aba bose ntibatekaniwe kuko baraburabuzwa mu kazi kabo bagafungwa abandi bakanyuruzwa hari n'abakenyezi bakubagugwa twebwe tuzoguma turikanuye ku biriko biraba byose mu gihugu muri iyo nama yabereye ku buhinga ngurukanabumenyi bw'amasanamu ari naho na twebwe twayikurikiraniye ubuserukira uburundi muri oni ambasaderi tabu renova yateye ivyatsi iyo raporo ku bwiwe abagize uwo mugwi w'amatohoza bacuditse n'abatavuga rumwe na leta aserukira ati nk'intumwa z'uburundi turemeza ko twabonye raporo y'abahinga ba oni ku burundi iyi nama ibaye inyuma y'amatora yagenze neza mu mutekano n'intwaro rusangi aho abarundi bitoreye umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye iyi raporo yuzuyemo ibinyoma n'ibitutsi ku buryo yari ikwiye kwamirirwa kure ni raporo yerekana ko abahinga ba oni bahinduye intumbero ahubwo bifuza gutembagaza ubutegetsi bwa sndfdd uwo mugwi ntunyegeza ko ushigikiye abatavuga rumwe na leta ukerekana akababaro ufise kubera umugame seneri watsinzwe mu matora ivyo bigaragarira mu marementanya y'ibibi vyoba vyarakozwe canke bizokogwa n'umugame snedfdd kanatsinda washinzwe hawunyanzwe n'amategeko ya onu uburundi bwerekana nyabuna ko ku ntwaro nshasha ya perezida evariste ndayishimiye ibintu vyahindutse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uburundi bwarateye intambwe iboneka mu kubahiriza agateka kazina muntu unikwiye kubibona maze ibikorwa by'uyu mugwi usohora amaraporo ahohotera agateka kazina muntu bihagarikwe uburundi ntibusamazwa n'ibi ahubwo turabandanya akazi ko gusubiza ibintu mu buryo nk'uko leta nshasha yabitanguye ubumwe bwa buraya buhindura ingendo nyabuna ntibubandanye guha amategeko burundi ahubwo habe ukubahana hagati y'ibihugu turiteguriye gufashanya n'ibihugu n'amashirahamwe biri muri iyo nzira murakoze ubwo bumwe bwa buraya butunga urutoke n'uburundi intumwa yabwo isaba ko nyabuna hosubira kunagurwa ikiyago ca politike hagati ya leta n'abo batavuga rumwe ati amatora aheruka kuba n'umukuru w'igihugu mushasha ni ikimenyetso cyiza cyo guhindura ibintu no kubahiriza agateka kazina muntu ariko ibiri ku rubuga ntibihumuriza kuko uyu mugwi umaze imyaka ine werekana ko uburenganzira bwa muntu buguma buburabuzwa dusaba leta kugarukana icuka ciza n'ikiyago ca politike n'abo batavuga rumwe kurekura imfungwa za politike abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyeshamakuru bafungiye ubusa hamwe no gusambura umugwi w'inkorabara w'urwaruka rw'imbonerakure nayo intumwa y'igihugu c'ubufaransa irajwe ishinga n'uko abakora ayo mabi badahanwa ati onyangwa ry'agateka kazina muntu n'ayandi mabi biri mu maraporo y'ubu mugwi biteye amakenga ubufaransa buributsa ko bugwanya ukudahana ibyaha bugahamagarira abategetsi b'u Burundi gushengeza abagirizwa ayo mabi turasaba ko bokorana mbere na sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi kugira ibyaha bihanwa niyo sentare ababikoze nabo bashengezwe ubutegetsi bushasha buba akaryo keza ko gusohoka mu mabi yaranze uburundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugarukana icyizere no kubahiriza uburenganzira bwa muntu bitegekanijwe ko inyuma y'iyi raporo oni izofata ingingo yo kongereza canke guhagarika ikiringo c'uwo mugwi ukora amatohoza ku burundi washizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu pyeklaven nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu gitondo cyo kuri uwa gatatu akarere ka gasabo mu mujyi wa kigali mu rwanda kazindutse kajyana abaturage bahagarariye abandi bagomba kwimurwa i nyarutarama gusura inzu bazimukiramo ni igikorwa cyagaragayemo ubushyamirane kubera kutumvikana ku mazu barimo kubakirwa abaturage bagakomeza bavuga ko bakwiye kurenganurwa bakimurwa mu buryo buciye mu mucyo mugenzi wacu eric bagira ubusa yakurikiranye iyi nkuru
urwo rusaku rwumvikana rushingiye ku bwumvikane buke hagati y'ubutegetsi bw'akarere ka gasabo n'abashinzwe umutekano bo mu rwego rwa daso bashyamiranaga n'abaturage batuye i nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro bagomba kwimukira mu busanza mu karere ka kicukiro intandaro y'ubushyamirane n'inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta muri gasabo n'iz'umutekano zari zajyanye aba baturage gusura inzu bazimurirwamo maze zigezeyo zitangira kubafotora umwe mu baturage yafotoye iryo tsinda ry'akarere maze madame pauline umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka gasabo ahita ategeka inzego z'umutekano kumwambura telefone ubushyamirane buvuka ubwo telefone irameneka igikorwa cyo gusura amazu kirahagarara nta munyamakuru wari wemerewe kugera muri iki gikorwa ku buryo n'abagezemo batemerewe gufata amajwi n'amashusho ijwi ry'amerika yahageze mbere y'abandi yari yazitiriwe mu marembo y'ahari kubakwa inzu kuko kuhinjira bisaba uburenganzira bwanditse butangwa na savana kampani yubakisha aya mazu uyu mukozi yavuganaga n'umukuriye kuri telefone amubwira ko tutemereye kwinjira
bashobora kwinjira kubera umunyamakuru kubera ko bazanye n'umunyamakuru wa voice of africa voice of africa ah, nako voice of america yego ndi na ariko nubwo tutemere kuhagera mu buryo bw'ibanga twabashije kumenya muri make ubutumwa ubutegetsi bwageneye aba baturage uyu ni madame wumwari utegeka akarere ka gasabo twari tubazanye ngo musure muhabone ntihakagire ubabwira ibintu hari n'abavuga ngo ntazihari muraziboneye ko zihari icyo ni kimwe icya kabiri ibirebana na za disisiyo z'ukuntu ibintu byabazwe nge ndemera nge sinemera mwese muratandukanye imitima iranatandukana uko umuntu akunda uko umuntu abona ariko inzu ni izi ntabwo tuzubaka tuzipfundikiye ngo mwe kuba mutazizi ari ibyo twari tubazaniye kugira ngo muzirebe murazisuye murazibonye ubwo igisigaye ni ugutegereza ko zizura tukareba uko tubafasha kwimuka n'ubundi mukaza mukimuka abonye ituze ribuze hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage madamu mwari ari kumwe n'abandi bakozi b'akarere bahise burira imodoka baragenda abaturage nabo basigara bivovotera amazu n'ibyabaye kuri bagenzi babo ibyo duhuye nabyo ni agahomamunwa gute baduhamagaye ngo ntituze batwereke ngo aho inzu zigeze ari inzu dusanze uko twahereye kera tuzanga niko zikiri ntacyahindutse ibyo birangiye ngo tugiye gukorana inama nabo bafashe mugenzi wacu bamumenera telefone bari bagiye no kumukubita hari n'uwo bakubise ingumi twe tubona bari bafite gahunda yo kuwudutsinda muri iki gipangu ahubwo bwana fabien barizeye umwe mu bagomba kwimurwa yari afite telefone bivuga ko inzego z'umutekano arizo zayimennye muri ubwo bushyamirane kuri we ibikomeje kubakorerwa ni igitugu cyo gushaka kubimura ku ngufu urabona ibi ni ibishimangira kuducira igitugu turi gushyirwaho izi nzu twarazanze ese baragira ngo tuzakore iki ijwi rya amerika kandi ubwo yari mu busanza aho abaturage bategurirwa gutuzwa kubera ibyamubayeho muri uko kugundagurana n'abashinzwe umutekano uyu mubyeyi kuri mikoro z'ijwi rya amerika yahise ahungabana avuga ko atewe ishavu n'icyemezo ubutegetsi bushaka kubahatira cyo gutuzwa ku ngufu mu mazu batishimiye ibi twabizanye ku karubanda kugira ngo abahisi n'abagenzi badutabare bumve ko dufite akarengane mu mitima njyewe nkurikije ukuntu n'abandi
aba baturage bagakomeza kwibaza uburyo rwiyemezamirimo ugomba kubimura ari nayo baba bakoreye igenagaciro ku mitungo yabo batigeze bafata umwanya ngo barigireho impaka ahubwo ubutegetsi bukaba inyuma ya rwiyemezamirimo ubundi ni gute umushoramari aza kubarira umuturage akamukorera igenagaciro iryo tegeko ryasohotse rya riteganya ko uwakubariye ari we uhindukira akajya no kugutegurira ahantu uzaba mu bagomba kwimurwa ku isonga harimo abasenyewe kuva mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda no mu ntangiriro z'uyu mwaka ariko harimo n'abagituye i nyarutarama bagomba kuzimuka mu bindi byiciro bwana jean dodier shikamari muri abo aravuga ko iby'iki kibazo ubutegetsi nibuguma kugitwara ku muvuduko kiriho gishobora kuzatwara ubuzima bwa bamwe iki kibazo ngewe uko ndi kubona kizarangira kizarangira i nyarutarama haguye abantu kuko niba tubonye igitugu kibaye aha ngaha nta mahirwe tugize ngira ngo iyo haba n'abafite imbunda haba habaye abaraswa ni ukuvuga rero nk'abasigaye hariya twamaze kubona ibyabaye kuri bagenzi bacu twiteguye gupfa ngewe ubu mfite gahunda yo kugura serikeye nkayishyira iwanjye uzansenyera inzu ari uko ubanje kuyimbikamo nese urumva hariya ahantu hatazagwa abantu ubuyobozi ubutumwa mbuhaye bagende bateguriye amasasu yo kurasa nyarutarama ubundi babone ko twimura bishobora gufatwa nk'ubwiyahuzi ngewe ku bwanjye ndabifata ko nziyahura ku mutungo wanjye nta muntu nzahohotera ntawe nzasanga iwe uzansanga iwanjye nzamwiyahuraho shikama agakomeza avuga ko igihe cyose ibintu bidaciye mu mucyo ntawe uzabakura ku butaka bwabo abanyarwanda ari abari mu gihugu ari abari mu mahanga bamenye ko nyarutarama igeramiwe kandi ko twiteguye kuzagwa ku butaka bwacu amaraso yacu akanyobwa nabwo ubusanzwe iki kibazo cyo kwimura abatuye i nyarutarama kireba imiryango isaga igihumbi magana atanu yose hamwe gifata umuzimu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ipfundo ry'ikibazo rishingiye ku kuba ubutegetsi bwite bwa leta bwarahatiye abaturage kubakirwa inzu mu gihe bo bashaka amafaranga abasesengurira ibintu hafi bakibaza uburyo rwiyemezamirimo yakomeza gushyira ingufu mu kubaka inzu zo kubatuzamo mu gihe bamwe mu bagomba kwimurwa bo batabikozwa itegeko ryo kwimura abantu mu Rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko amasezerano aba agomba kubahirizwa kandi akagira agaciro mu gihe cy'amezi ane hagati y'uwimura n'uwimurwa nyuma yaho ku bwumvikane bw'impande zombi amasezerano ashobora kugumana agaciro uwimura agategekwa kwishyura gatanu ku ijana by'agaciro k'umutungo kugeza ubu ku ikubitiro hari amakuru ko hashobora guhita himurwa imiryango magana ane eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje turaganira na muganga marise nzoyamara impuguke yo mu rundi mu buvuzi buzwi nka acupuncture ari mu gihugu cya canada muri province cyangwa intara ya terre neuve na labrador iherereye mu nyanja ya atlantika aho afite clinique ya acupuncture ubuvuzi budakoresha imiti dusanzwe tumenyereye muganga nzoyamara agiye kubanza kubasobanurira ubwo buvuzi ubwo ari bwo acupuncture ni ubuvuzi bwo mu buseruko bw'isi navuga nka muri aziya kuko niyo bwaje originarima niyo bwaje buva akaba ari ubuganga umuntu akoresha adakoresheje imiti atama intervention chirurgicale habaye ni ubuganga iyo umuntu aje kwivuza aba afite ibibazo bitandukanye imbere yo kuvura tubanza kugira ibipimo hanyuma rero tugakoresha udushinge muri icyo gihe abantu benshi baroroherwa cyane ubuvuzi uvuga mukoreshamo udushinge n'ubuvuzi budasanzwe ntabwo abantu babumenyereye cyane iwacu mu rwanda cyangwa se mu burundi wadusobanurira muri make uko mukora mukoresheje utwo dushinge ego utwo dushinge ni ukuvuga yuko mu by'ukuri abantu benshi ntabumenyereye ndetse nk'iwacu mu burundi mu rwanda ndetse n'aha turi muri canada si bose babumenyereye kuko ni inyigisho tubwira turigisha abantu kugira batahure ibyo ari byo uko bukora ni ukuvuga yuko iyo umuntu aje kwivuza aba dufata nk'akarorero nk'umuntu afise nko kumeneka umutwe ababara nk'imunda ni ukuvuga yuko imbere yo kumuvura tubanza gupima tukaraba igituma uwo muntu afise izo ngorane ibyo bimenyetso hanyuma rero tumaze kubimenya tuca dukoresha utwo dushinge tudutera ahantu hashobora kuba ku maguru cyangwa ku maboko cyangwa ku mutwe bivanye n'ikimenyetso cyangwa n'ingorane uwo muntu aba afite inyuma yaho tumaze kubikora abantu baroroherwa kuvura muri ubwo buryo wabyigiye nabyigiye muri canada muri province ya alberta hariho ishuri universite itanga iyo porogaramu mpejeje kuvyiga hanyuma narakoze exame eh, ikibazo ca leta kuko kwiga porogaramu ni kimwe hanyuma no gukora ikibazo biguha uburenganzira bwo gukora ico kibazo rero hari ikibazo au niveau provincial muri province eh, n'ikibazo mu gihugu cyose ca canada ni ukuvuga rero jewe imana yaramfashije ndabikora ivyo bibazo byose ndabitsinda hanyuma ndabihejeje ca ntangura eh, gukora eh, nkora nk'umuvuzi eh, mu makirinike Ah, kandi naharageze n'igihe nshobora no gutanga n'icigwa ku ishure kugira ngo aba- abanyeshuri eh, tubigishe ndetse no gufasha abanyeshuri bategura ama examen na surveillance ubwo se kuba ubuvuzi nk'uko bivugaga butamenyerewe hariya iwacu mu rwanda no mu burundi watekereje ute kubujyamo ntujye mu buvuzi busanzwe Ego mu by'ukuri imbere yaho ah, nsubira inyuma gatoya ah, narabaye i Kebeke mu province mu ntara ah, ya Kebeke Eh, naragiye ku ishure ndiga ibijanye n'ubuvuzi ni ukuvuga suwezi infirmiye ariko muri ico gihe niho nashoboye kumenya amakuru ndaronka information ikwiye ku bijanye eh, n'ubwo buvuzi natirere byaramotivye cane kugira ngo nshobore kumva yuko hari ubuvuzi umuntu ashobora kuvura adakoresheje imiti ata ama efe segondere canke ingaruka mbi zishobora kuhaba kandi umuntu akoroherwa e, harashitse nanje aho nagiye kwivuza mugabo ico gihe sinari bwaje muri iyo porogaramu hanyuma numva ndorohewe Ha- inyuma yaho rero navuze ati "Eh, ubwi- vya bintu kumbe birashoboka naho hanini motivation yahavuye Eh, donc nagize motivation kugira ngo ngende kuvyiga ubu buvuzi acupuncture cyangwa se acupuncture mu cyongereza bukoreshwa ahanini ku zihe ndwara mu by'ukuri ni indwara zitandukanye abantu benshi baraza batugana ku bivanye n'ingorane bafise harimo nk'abaza bafise nk'ibibazo respiratoire eh, harimo nk'umuntu aza byo guhwema cyangwa guhumeka asima Mhm.
bikanga ko bahema eh, abandi bakagira za sinizite ibyo ni- ni ibintu kenshi nkunze gufasha abantu batari bake muri kirinike Eh, hariho n'abantu baza bafise indwara z'ubwoba dufata akarore nko kugira trouble d'anxiety Eh, hari n'abandi bagira kumeneka umutwe Eh, hari n'abandi usanga bafise ubunyantege nke Eh, abandi bakagira ibibazo bitandukanye harimo n'abantu baza kwivuza iyo bari ko baravurwa kanseri hakaba hariho ama efe eh, segondere ya chemotherapy abo turabafasha kugira ngo tubafashe kugabanya gusesema canke noze Eh, ndetse n'ibindi bimenyetso bagira mu gihe bariko baravurwa hanyuma hari n'abandi benshi baza nk'abantu b'abapfasoni ba- bafise nk'ikibazo ca ntuze menopause Eh, abo n'abantu kenshi umuntu ko- akunze gufasha cane turaronka abigisha abanyeshure aba infirmier baza kwica cyangwa aba infirmiere baza kwivuza abantu batari bake bashobora kuza kwivuza izo ngaruka muvuga imiti isanzwe ingaruka eh, cyane cyane ku bantu barimo kwivuza tuvuge nk'abo ngabo mwavugaga barwaye indwara ya kanseri mwebwe umuntu mumufasha gute kugira ngo izo ngaruka zaturutse ku miti yafashe zitamugeraho cyangwa se zigabanuke ukuntu tumufasha ni ukuvuga yuko tuvugiye ko aravurwa nk'iyo iyo ariko arafata imiti ya kanseri cyangwa donc imiti yose ariko arafata aho ko bomwongera nk'iyindi miti yo kuvuga yuko mu gihe bishitse akagira intuze yumva ashaka kuruka yumva agira za noze aho ko bomwongera umuti benshi baprefera yuko baca baza tukabavura tukabafasha kugira ngo tugabanye ku- kumva bashaka kuruka cyangwa kumva ubunyantege nke kumva bafise amagara make ikindi nacyo ni stress urazi yuko iyo umuntu abaye iyo bamutoye iyo ndwara ikintu cya mbere kihaba umuntu aja mu vyiyumviro vyinshi akiyumvira kumva ko ubuzima bwiwe bugiye guhagarara ko ubuzima bwiwe bugiye numva buhagarariye ngaho ariko iyo baje umuntu akamufasha ndetse si uku- si ukuvura gusa kugira ngo tumuga- tugabanye ubwo bu- kumva ko ashaka ku- kuruka ariko ni ukumufasha ni mu buryo bwo mu mutwe kugira yumve yuko aremurutse yumve yuko ya stress igabanutse watubwiye ko utu dushinge muvurisha muri ubwo buryo bwanyu bwa acupuncture cyangwa se acupuncture muvurisha nyine utwo dushinge mudutera ahantu hose ku mubiri ntabwo tubabaza utwo dushinge afete mu dushinge ni- ntabwo tuba- ntabwo tubabaza kuko utwo dushinge ni duto duto ntabwo dungana na ziriya nshinge dukoresha kwa muganga kuko ziriya nshinge dukoresha kwa muganga harimo umuheha hagati ariko utwo dushinge two dukoresha nta muheha ah, urimo ni udushinge duto duto Ku- kubera umuntu yarabyize dufite ubuhinga butandukanye Eh, ni ukuvuga yuko mu kuzitera umuntu azitera akoresheje ubuhinga bu- butandukanye kugira ngo umuntu ashobore kumva kubabara kuko eh, muri ako gashinge harimo eh, nka tibe ifata ako ga- ako gashinge iyo tibe rero itangura gukora ku mubiri imbere y'uko n'agashinge gashikirira uruhu muri icyo gihe rero umuntu ntiyumva ako gashinge ahubwo aza kumva uruhu iyo tibe kuko iyo tibe yo ntabwo isongoye ni ukuvuga yuko ikura ijya sensitivite umuntu rero iyo umuteye urushinge ntashobora kutwumva namba hari n'abantu benshi ba- baba bafite nk'ubwoba bw'inshinge umuntu akazimutera akaguma yibaza yuko utarazimutera kandi deje waza mumaze kuzimutera kuvuga yuko dushobora kumutera tuzitera ahantu hose hari ububabare oya si uko bigenda ni ukuvuga yuko umuntu ashobora kugira nk'ububabare ku mu- ku mutwe akagira ububabare ku maguru akagira ububabare ahantu hatandukanye cyangwa akagira ikindi kibazo gitandukanye ikintu dukora tuvura dore dukoresha utwo dushinge tuviza eh, ikintu nyamukuru gitumye donke la cause y'ibyo bimenyetso bitandukanye ni ukuvuga yuko iyo tumaze kuvura cyangwa umuntu agakoresha utwo dushinge aviza igituma uza gusanga na bwa bubabare hamwe handi hantu hatandukanye bugabanuka utubwiye ko udushinge tutababaza ubwo ni ukuvuga ko nta n'amaraso ava ko uvuze ko hari agapira akantu k'agapira kaba kari kuri ako gashinge ka- gasa nk'akagabanya ububabare Eh, mu by'ukuri nta maraso navuga menshi ava hariho mwa- nk'abantu bakunze kugira nka nko ku abanyaruka kuva amaraso cyane Eh, nk'abo urashobora gusanga hava nko ima nk'utuma tubiri dutatu ariko ni ubwo ni- ni bake donke nki- umuntu ashobora gutera nk'inshinga nka zitanu ashobora gusanga ari nka nka rumwe cyangwa ugasanga naho kenshi nta n'amaraso ava bivuze ko nta hantu haboneka tuvuga umuntu amaze gutaha amaze kuva mu- kwa muganga nta hantu abona nk'akenge cyangwa ahantu bamuteye ntashobora kuhabona Eh, nki- nka twebwe tuvuge nka- nki ku bandi aba- ku bazungu jewe hanini aba- aba- abapasiya biwanje n'abazungu donke navuga mirongo icyenda n'icyenda ku ijana n'abazungu nibo be kenshi ku ruhu rwabo iyo umuteye urushinge harashobora kuboneka ahantu wateye urwo rushinge ariko nko ku nkobazi iwacu no kuboneka ntiha- ntihanaboneka Eh, kenshi ntihakunze kuboneka Uh, tugarutse ku byo mumaze kutubwira muganga maurice mwatubwira nk'abantu baba batemerewe kuvurishwa utwo dushinge niba baba bahari ego dufata akarero nk'umwana akiri mutoya eh, nk'umwana ah, inyuma w'amezi ari nka- amezi atatu amezi atandatu nk'ubu ntidushobora kumudutera ariko duca dukoresha icyo twita laser izo laser ni ukuvuga yo nta aba- nta bubabare yumva namba na gatoya Ah, ikindi nacyo ntidushobora ku- eh, kuvu- gukoresha udushinge nko ku muntu w'umufa- w'umufasona kuri we eh, ahantu tuvuge nki eh, afise imbanyi y'amezi atatu hariho ahantu udashobora gutera utwo dushinge kandi hariho n'ahandi hantu umupfasoni akuriwe tudashobora gutera udushinge kuko twashobora gutuma eh, n'inda ishobora kuvayo kuko urumva dusitimira umubiri hanyuma muri icyo gihe rero bigaca bituma n'umwana ashobora eh, kuvayo donke ni ukuvuga yuko aho n'ahantu kenshi umuntu ategerezwa kwitwararika kugira ngo ntushobore kuhatera cyangwa kuhakora mu gihe umupfasoni akuriwe ahandi ni abandi nabo badashobora kugira ku- ku- umuntu adashobora kuvura ni nk'abantu bafise indwara yo kuva amaraso urumva nk'abo bantu kuko iyo urinze umutera akava amaraso bishika yuko ashobora kuguma ava amaraso urumva muri icyo gihe umuntu aritwararika aca akoresha ubundi buhinga nk'uko navuze umuntu ashobora gukoresha- gukoresha laser ndagushimiye cyane muganga maurice nzoyamara kuri ibi bisobanuro muri ikiganiro uhaye radiyo ijwi ry'amerika nshimiye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika badukurikiye muri iki kiganiro niba hari ibibazo mwumva tutavuzeho kubera igihe gito ariko mwifuza gusobanukirwaho kuri ubuvuzi acupuncture cyangwa se ku zindi ndwara muzatwandikire tuzabashakira ibisubizo igihe cyose abaganga bahora biteguye kubaganirira kugira ngo murusheho kubungabunga ubuzima bwanyu n'ubw'abanyu iki kiganiro akaba aricyo dusorejeho ibyo twari twabateguriye uyu munsi ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi fasirige beho niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose ariko cyane cyane ubuzima buzira umuze amagara araseseka ntayorwa mukomeze rero kwirinda icyorezo cya virusi ya korona ntimuze gucikwa kandi n'ibiganiro byacu bitaha mu mwanya saa moya n'igice